hey my mother family how una oh, dey hope so una dey okay o oh. na me be your sister your babe your mama hmm, they call? I can shower pro I beg if you know say you never subscribe to this channel I beg may you subscribe or oh. turn on the bell icon wey you subscribe so that when i drop a blog news like this now you go be the first to pick them up for this channel we dey react to all videos and for this channel most of the time also we dey do our own video so may you join this big family okay na get one video for you when i want say make you watch i don't know how you how you they feel about this video but i want say make you watch them. May you drop your opinion for me in the comment section All right, now the video be this, make we watch am end I'll come back. More talking better and more better. Hello, my wonderful people. I don't come again. I don't show again. On another tell on the way the thing they waka they go. I say na the way it e take the hot. Now some me go they knacka they come on a door post one after the other. My wonderful people. Show that as on as I be this matter say as it e called be say these people were sit down for you. case say you not sabi them. Now Mazina the Kanu is excellency with the papa and the mama na dem be this. It e can't happen say because of say the nigeria government The time when be say the arrest mazinadi kalu before 2017 a lot of things con happen When be say when dem con come im house con raid nigeria government con come con drive operation python dance for their community for im e papa has gone gone gone for dat aspect so na mazinadi come out because of that fear and that shock In mama and in papa called dey sick since all this while they never heal but fortunately say that two no coffee make am dia two can't die eh, september 14 2020 so since that day come now, everything that they get as e be una no say the di man the kanu It does sacrifice a lot for this struggle when una dey see so Now e biafra pipo come sit that they come say ah how we go to honor this our hero this better thing wey be say he do for us so they come say okay oh, since the mama and the papa they died two thousand and twenty uh, september fourteen so every september fourteen people go dey sit down for us. They honor the mama and the papa on that very particular day. So my wonderful people, now Biafra people come look and say, yes, so this one a very good idea. Now they come make the announcement to the DOS. Say, make everybody sit down for us. Mama, papa, brother, sister, you where you they was. Me, you sit down for us on September 14, 2020. so now they come set that day as I say Now that day dey go take honour im mama and im papa because as you know the leader of biafra mazin nnamdi Kalu he does sacrifice a lot and as me and you dey talk now see on top the matter na we dey o oh. say mazin nnamdi Kalu now he be go kenya as e go kenya now so kenya people take bribe from nigeria government Now they call come carry am kidnap am middle of the night the kidnapper her tie her tie hand na dem move her back to nigeria and since den my wonderful family no be small tin o a lot of things don dey take place a lot of things don dey happen but i wan still use this medium take tell you say you when you dey there may you not forget to me you dey always dey pray for the leader of biafra mazi nnamdi kanu because a lot of things just dey take place now a lot of things dey happen wetin come dey make me dey explain these things be say two things now don do five things when i say two things do five things be say una know say when mazin adekalo suppose appear for court hmm, nigeria government no gree bring her come o for that thing wey dem do na the biafra leader all biafrans all over the world na dem call vex dem call declare total lockdown sit at home every monday Hey, my wonderful people, as they declare this is at home every Monday, una know say some people go tell the leader of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, for where e dey say, see oh, your people don't declare sit at home o. Oh. Na everything called kabashan, everything called scatter, everything called get as e be. Na the man na in his own wisdom called call up say, no, make una no declare sit at home every monday me i go tell una the day when e be say una suppose do this sit at home wey e be say e go satisfy and e go benefit everybody na imazina the kanu call give instruction say every of e court date na dem go dey observe the sit at home that is every monday sit at home don cancel right now na the dos come suspend every monday sit at home but as far as dem suspend every monday sit at home people still dey when e be say dem still dey sit down for us every monday they just they they just they respect that sit at all because they won't say make the leader of biafra mazin nnamdi kanu make e come out from the lions den Now im make that they do this thing so as the court declared this sit at home against september fourteenth by wonderful people. Now many mouth they talk o oh, many people they talk say ah eh, september fourteenth another sit at home o oh. e be like saying that day na mazin nnamdi kanu dey appear for court but my people know i come come out come clear una say Not be september fourteen na mazin nadi kano dey appear for court oh. that september fourteen Now to honor all the heroes wey be say in one way or the other dem don kpai for this movement so now, so now we got to see the matter so i can't call let my people know say this sit at home wey dey see me they sit down for us. Not be that day na mazina the kalu dey come court so may you understand the two different things and again hmm, <laughs> with the way matter they go we just dey pray say make dem bring mazina the kalu out on that day make it be say he appear for court because if una know waiting the lawyer of biafra dey tok ifeanyi ejiofor when e come out when e cry come out say a lot of things don dey happen o oh. He don tire o oh, because anytime wen e be say go visit the leader of biafra mazi nnamdi kanu my wonderful people na so the dss dey harass them. na so the dss dey check them front back up middle so he come dey cry now say he don tire for the situation say e no know wetin e go do again e come call on the word. so now hmm, if proper action not come taken right now how we come take sure say these people go really carry mass mazina di kalu come out on that very day of that court how you see am you really think now say mass mazina di kalu go come court with all dis ones wey the lawyer don't cry out because I see day now e come be like say no help dey come from anywhere say na only the ipop the lawyer na dem dey fight this battle all di southeast governors southeast leaders nobody wan chook mouth for this matter o. Oh. everybody dey bend johnson for this matter everybody dey remove their head why because dem don collect small tanshere from the federal government of nigeria so everybody now dey do i don care for dem to know the worst eh, na dat september if they no move the leader of biafra come out na that time na dem go take know say water don pass garri na dat time na dem go take know say men no dey smile na that time na dem go take know say The way di ipop cool like cold water na so they still dey hot like hot water if something don pinch dem so my advice for the federal government of nigeria be say make dem release mazina dikalu my people, if you really look this matter wetin mazinadi kalu do wetin he do when e warrant this kind thing? wetin he do when e dey make these people now dey do this tin wey dem dey do to am He no do anything. i never see anything wey be say he do when e dey warrant dis one so that one na one thing wey be say people need to understand wetin mazinadi kalu do now When he be say people dey disturb am When he be say dem no wan release am e thief abi e kill person abi e take wetin no belongs to am abeg o my wonderful family make una help me shook mouth for dis matter say dis thing wey di federal government of nigeria dey do na good thing abi na wetin so my wonderful family na wetin me bring come give una be dis so say another lockdown don dey for september fourteen, two thousand and twenty one to honour all di heroes wey be say dem don pass out for this Biafra struggle. So my wonderful family, I want to make you drop your opinion again for the comment section. What you think about what did they happen right now? You think say what did they really they happen now? What did they street person for belle or now what they make person belle they tumble? So Now i make me come bring the matter come give now. All right, my wonderful family case say you no know this person when they rap rap since now me that they call I can shower pro I beg my wonderful family if you know say you never subscribe do well to subscribe and join the family encourage your sister encourage your girl All right, my wonderful family i know as i talk am before i go dey bring her dey come as e dey hot for for now bye for now bye.